Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo mbahaye ikaze mwese twe twumva ko tugiye gukorera abarundi mu rugero dufise twari kwifuza kuronka ibisumba ibyo twarose ariko n'ibyo turose tubishimye nyine ubu ni Charles Nditije umukuru w'umugambwe ipona utemewe n'amategeko mu Burundi avuga kuri leta nshasha y'u Burundi yashizwe ahagaragara ku munsi wa mbere ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye mahoro neza alphonse mahoro neza oriyane mahoro neza mwese muri ko murakwirikira aya makuru igihugu ca turukiya ku munsi wa kabiri caragiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za amerika yo kugwaniriza hamwe bakoresheje indege wa mugwi w'iterabwoba islamic state ayo masezerano agiye kuja mu ngiro mu minsi iza kahalabab numenyesha makuru w'ijwi rya amerika mu bushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bwo kwivuna abansi yatumenyesheje ko Peter Cook uwo ni minisitiri wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe kwivuna abansi yashimye ico gikorwa ati twari tumaze iminsi turiko turakorera kuri ako kantu kari gahaze mu gutunganya neza ibikorwa vyacu none turabishitseko mumenye ko mu kwezi guheze turikiya yarikuye ko indege za leta zunze ubumwe za amerika nabo bariko barafashanya mu kurwanya umurwi w'iterabwoba islamic states zoguruka zikoresheje agataka kacu biciye mu kibuga c'indege ca Inserlik Yukiya Amono aserukira ishami ry'ishiramwe mpuzamakungu ONU rijejwe gucungera ivy'ibirwanisho rohonyanganda yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko yumva remye muri iki gihe umurwa arongoye ufise ububasha bukwiye bwo kumenya ko Irani ibandanya umugambi wo gukora ibirwanisho rohonyanganda kurusha mu myaka icumi iheze Yukiya Amono yamenyeje ko ku minsi iheze irani yarungikiye umurwi arongoye inyandiko nyinshi zerekeye imigambi isanzwe irangura muri ico gisata ati mugabo turacari ko turavyiga neza dusesangura turabe ko hari icoba kirimwo cerekana ko hari umugambi wo gukora ibirwanisho roho nyanganda urimwo ati mu nyuma tuzomenya ko rero tuzomenya rero ngene duca dukora dukora igenzura ryacu igihugu c'ubufaransa kiragiriza ibikorwa vy'iterabwoba Ayub El Kazani uwo n'umuhungu yagerageje ku munsi wa gatanu kurasa abantu bari mu igari ya moshi yari ivuye mu gisagara ca Amsterdam aha ni muri Orande igana Paris mu Faransa inyamiramabi Frederic Molins amwagiriza ko amwagiza ko yabanje kuraba amasanamu ya video yerekana ibikorwa vya yamirwi y'iterabwoba yishimikije idini rya Islam imbere yuko akora iryo shano kandi yari yitwaje inkoho ndende inkontoyi amasasu n'imbugita ku munsi wa kabiri mu ijoro niho hategekanijwe ko ivyagirije vyanditse bizoba vyamaze gushikira umucamanza umushinwamanza aburanira Ayub El Kazani wasamba avuga ati umukiriya wanje nta gikorwa c'iterabwoba yaragamije gukora atahubwo ko ari ugutera ubwoba abantu kugira ngo abibe amafaranga inama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu onu yaragabishije perezida wa sudani yo mu manuko saravakir ko mu gihe atosinya amasezerano ku munsi wa gatatu nk'uko yavyemeye ko iyo nama izosha ifata ibihano vyihuta joyu ogu ni umunyanigeriya aronga iyo nama muri uku kwezi k'umunani yavuze ati bitegerezwa gusinywa atagisabwe perezida saravakir yemeye ko azosinya amasezerano ku munsi wa gatatu mu gisagara ca juba ahagatiwe na perezida wa etiyopiya wa uganda wa sudani n'uwa kenya bahagarariye ayo masezerano mu bihano bitegekanijwe rero harimwo kugarira sudani yo mu manuko amasoko yo kuguriramo ibirwanisho kwema impusha zo kurenga imbi abakozi bakomakomeye b'ico gihugu no kugara amakonte ariko amafaranga ico gihugu gifise mu mabanke yo hanze abo batavuga rumwe harimwo mbere n'uwahoze ari cegera ciwe baramaze gusenya amasezerano mu ndwi iheze umuvugizi wa perezida Salva Kiir ari wewe avuga ati perezida aracafise aho ashaka kubangira ati kandi yibaza ko ayo masezerano azomara umwanya urume rumara muri hongiriya ubutegetsi bwaho bwaramejeje ku munsi wa kabiri ko impunzi ziriko zirinjira muri ico gihugu no mu bindi bihugu vya buraya zidaharugwa ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho impunzi hcr ririko riratakambira amareta ko yoterwa ikigongwe n'abo bantu badaharurwa bariko barahunga ingo zabo barondera aho bobaho batekaniwe ico gihugu ca hongiriya kimaze kwanika impunzi zirenga ibihumbi ijana muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gusa ibiharuro bisumba kabiri ibyo bari bafise mu mwaka uheze ku munsi wa mbere honyine hinjiye impunzi zirenga ibihumbi bibiri n'ijana ni igitigiri kinini cyane ku munsi umwe gusa ongiri rero ni igihugu kimwe muri bya bihugu vya buraya vyuguriranira imbibe bita Schengen ubu ico ico gihugu kiriko kirakora ni ukubaka uruzitiro kuruwe gihana na Serbia izo mpunzi zizanana kugira ngo barabe ingene bwabanya umurindi w'izo mpunzi zizako benshi muri abo baba benshi muri abo baza baba bajabutse ibahari mediterane bitoroshe bavuye muri Syria Afghanistan na Iran
urakoze alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro vyo muri kino gitondo inshuti mwese muri ko mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm umurongo wa mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini abagize leta y'u burundi yagaragajwe ku munsi wa mbere mu gitondo ku munsi wa kabiri niho barahira mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe fidelite yishatse araducira ku mayanga
Devant le président de la République, devant le Parlement, moi, Léontine Zeimana, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la abo baraye bagenwe mu mabanga y'ubushikiranganji bariko barahira imbere y'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ivyegerayo vyiwe bibiri abashinga amateka abakenguza amateka inzego z'igipolisi n'igisirikare iyo leta igizwe n'abashikiranganji mirongo ibiri harimwo abahutu cumi na babiri n'abatutsi umunani abakenyezi bari muri iyo leta yarayishinzwe ni batandatu bose hamwe ko ari mirongo ibiri abo bashikiranganji bavuye mu mugambwe sndefdd no mu munani amizero y'abarundi abavuye muri sndefdd ni cumi na batanu nayo batanu basigaye bavuye mu mizero y'abarundi abo bavuye mu mizero y'abarundi akaba ari perate niyo nkuru aramutse ubushikiranganji bw'ubudandaje amahinguro n'ingenzi serge ndayiragije akaba ari umushikiranganji ajejwe intwari ibereye felix mporerimana akaba ari umushikiranganji w'abakozi n'akazi jean bosco hitimana ni umushikiranganji w'ugwaruka hino n'imico kama nayo jeanne d'arc kagayo akaba ari umushikiranganji araba iterambere ry'amakomino gatongwasa umwe mu mboneza zuna n'amizero y'abarundi ntashimishwa cyane n'ibyo bibanza baraye baronse rero twumva ko tugiye gukorera abarundi mu rugero dufise twari kwifuza kuronka ibisumba ibyo twarose ariko n'ibyo turose tubishima uko nyine abaseruka ibihugu vyabo hano mu burundi nk'igihugu c'u rwanda kenya afurika y'epfo egypte ububirigi leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umwe ya papa bari bitavye ivyo birori tubamenyeshe ko muri iyi leta yarayishinzwe amashure mato mato ayisumbuye aya kaminuza ubu asigaye asangiye ubushikiranganji ikindi naco mwomenya ni uko muri abo bashikiranganji bagize leta yarayishinzwe uko ari mirongo ibiri cumi na batanu ni bashasha nayo batanu bagumijwe mu mabanga yabo abo nawe nitabo abdaramutswa ubushikiranganji bw'igiga ca leta Alain Emenya Mitwe atwara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye Leontine Nzeyimana umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe iyinjira ry'Uburundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko hamwe na ko Imanirakiza umushikiranganji w'ubutare n'agataka ibujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika urakoze fidelite yishatse ubu yitwa jean bosco ntunzwe n'imana umushikiranganji w'ibikorwa vya leta ari mu mugambwe sndefdd ntari mu mizero y'abarundi muradutunga tukivuga ku makuru yerekeye leta nshasha y'u Burundi charles nditije umuyobozi w'umugambwe iprona utemewe n'amategeko yatangarije ijwi rya amerika ko atemera leta nshasha yashizweho mu burundi mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema umushingantahe nditije yavuze ko umugambwe wiwe udahagariwe muri iyo leta n'aho bahoze mu runani amizero y'abarundi bivugwa ko rwahawe imyanya itanu muri leta eka na gatonya muri iyo leta twebwe ntiduhagarariwe ko ku bwacu nta leta irashingwa iyo leta ntebe twiyumvamo nta muntu wacu ari nuko eh, nta leta ari n'umwe ese abo bantu batanu bivugwa ko baturuka mu runani amizero y'abarundi usanzwe mubazi bamwe turabazi abandi ntabwo tuzi icyo novuga mu nte nte- nagiye kuja ku bya mizero y'abarundi kuko ico- ico gihambaye gusumba ibindi icyo novuga ni uko uno munsi ku bwacu ata kintu cabaye ikintu gusa akiyongeyeko ni uko eh, uno munsi eh, perezida nkuru nziza n'umugambi wiwe n'abacuditse babandanya bahonyanga ibwirizwa shingiro bahonyanga amasezerano y'erusha eh, babandanya bakoresha igikenye kagagazo babandanya bakoresha gukengera abarundi akarere eh, kambere n'amakungu bwana nditije muravuga ngo nta cyabaye n'ubwo perezida nkuru nziza yashyize ahagaragara urutonde rwa guverinoma nshyashya iyo muvuga ibyo mubihera kuki cyane cyane ko hari abavuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gushinga leta umushinga leta ugatsinda amatora ubandonyanga ibwirizwa shingiro honyanga amatora yarusha umukuru w'igihugu ikintu cya mbere ajejwe mu bihugu byose ni ukubahiriza amateka n'amategeko n'amabwirizwa rero iyo umaze guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha eh, ni ukuvuga wowe wamaze guta intumbero izo ni cyo gutuma tuba twebwe gushika uno munsi nta matora araba kuko kuko ariko ndabivuga ibyo byose byakozwe honyanzwe ayo mabwirizwa ahambaye cyane mu mu- mu gihugu yarabandanije urabona ko mbere no kurahira yarahiye ikiringo ciwe ca nyuma kitararangira arabandanya kandi ashinga ivyegera vya baba vyiwe cane cane ica mbere aho nyanza ingingo ya mirongo ine icenda kuko twabibabariye yuko uko bavuga yuko abaja muri leta baba ba- baba barabonye ibigambo yashikanye igice kimwe ca mirongo ibiri c- c'amajwi mu matora ya- y'abashingamateka Eh, ibyo si ibyo rero siko byagenze murabi barabyanyeje ko muganga iprona wa konsiliya tugira ibice- ibice bibiri ne- nu- n'utunywero tubiri turenga ko yabandaje n'ubu rero ashinga leta leta ihonyanze nyene eh, izo ngingo iyo ngingo y'ama- y'amasezerano y'abandi y'ibwirizwa shingiro urumva rero yuko ku bwacu ibyo nibyo byatumye haba ingorane mu gihugu haba induru haba umugumuko haba eh, abangara bicwa n'ubu n'ubu babandanya bahigwa buhongo twongera tuti twebwe iyo nzira ntayo twemera ku buryo rero abo batanu vuga twe ni bose abo bo mwizere abantu nabo bose bagize iyo leta ya- ya- ya- ya- ya- leta icyo twokwita leta y'icaduka kuko leta ntiraraba kuko amatora ingana yagenze byavuye muri tuvyemera ku buryo rero twebwe tuba mugabo dusana ikona iyo leta ntituraba nta mudasigana n'umwe arimo kandi abuzoyinjira kuko tusingiye mu nama nshingamateka n'ubundi ko bizogenda hanyuma se mubona ibyo bibazo umaze kuvuga byabonerwa umuti gute mwebwe umuti mushyira imbere ni uwuhe kugira ngo ibyo muvuga byose bibe byakemuka ico dusaba n'ibiganiro perezida nkuru nziza je y'ikirengo cyo twiza kirangi tuba tuti ni abarundi bose mu bwoko bw'imigambo yose amashirahamwe yigenga twicare turabe yuko ibi byagize bironyanga amasezerano yarusha bironyanga n'ibashingiro bizana eh, amarira n'amaganya mu muri bene burundi ko ari inzira idashika duheze rero twite turabe ingene hoshingwa leta mfata kibanza yumvikanye ko ifise igikorwa nyamukuru cyo gutunganya amatora yituze amatora yumvikanye ko amatora ahuriyemo bose amatora azana amahoro eh, n'umutekano mu gihugu n'iterambere charles nditije umuyobozi wa iprona turagushimiye cyane akanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
alo alo mwaramutse nyakubahwa muvugizi mwaramutse neza muri bande jewe nitwa kabarankuru nkaba ndi umumenyesha amakuru okay nayo no gufasha ikiga kabara nk'urumugenzi jewe nashaka kugutumira mu kiganiro ca hirya yejo ni ikiganiro cyerekeye ikiga sha muzotuyagira ivyerekeye inyifato y'urwaruka rwanyu mu bihe vy'amatora okay numva ari byiza cyane none washobora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga ego ni batatu hari igiti mu jisho aha hari kibi n'akanwa Mm.
hakaba n'akansi uraheba eh eh eh narega mugenzi ko numva umenga abo batatu bose bari muri rwa runani rutugwanya abo ntibizohava bigorana hagorana ibiki wewe uzotubwira ibikwerekeye nabo bavuga ivyabo hari ibindi mugenzi jewe numva ico kiganiro cyo hava gihengamira ku ruhande ngira wuhanuza abagenzi abo kumva ico babivugako ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora wewe uraza gusa nzobimenye kabara nkuru jewe nari nashimye ko noza mu higaniro mugabo urantunga aba batumira ari abo urambabarira nzoza hanyuma urakoze
eee ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu sinzoca mvuga ko yasekuza
sigaho sigaho kabara nkurusha uko siko bigenda amategeko y'umwuga ategekanya ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama niryo teka rya twebwe abamenyeshamakuru ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi bagenzi mwese muduteze amatwi iyi ni radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu burundi tuje mu rwanda ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu biyaga binini birasaba gufata mu mugongo abagore bakorera mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntibongere guhohoterwa cyane cyane ugufatwa ku nguvu inkuru ya sumta kaboyi mu myaka ishize abagore bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahuraga n'ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina ibi bikorwa bigaragarira cyane mu bihugu bigize uyu muryango bikirangwamo imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro ibi bigaca intege abagore bamwe bagatinya kwinjira muri uyu mwuga abanyarwandakazi batinyutse uyu mwuga bemeza ko bafitiye akamaro ugereranije n'ubuzima babagamo mbere turi imate ni ukuri nga unyerekemo umudamu hano ujegajega umunyere ni akazi gasambaraga wakwirirwa kuri bure kugira gutya ugira gutya utaha agatuza kababara umugongo ariko ubu twebwe twarayimenyereye bureke turayikoresha natwe hanjye aka kazi karamfashije cyane ubundi ntarakazamo hazaga umutware w'iwanjye kuba kwicara mu bana abana bakagera igihe basinziriye ntegereje ikiro cy'ubugari umugabo azana kikaza wenda saa mbiri yaciye ku kabari afata agacupa ariko ubu ngubu iyo nahembwe ndagenda nkahaha ibyo guteka nkashyira mu rugo yaba n'imyambaro y'abana nkayigura ubundi wasangaga abana bambaye ubusa nanjye rimwe na rimwe ugasanga ntibigenze neza mu rwanda abagore binjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro baracyari bake imibare itangwa na minisiteri ishinzwe iby'ubucukuzi igaragaza ko mu mpushya zigera kuri magana arindwi zahawe amasosiyete cyangwa amakoperative acukura amabuye y'agaciro cumi n'icyenda ku ijana ari impushya zahawe koperative ziyobowe n'abagore naho abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga ibihumbi mirongo itatu na birindwi abagera ku bihumbi bitandatu nibo b'igitsina gore leta y'u rwanda ivuga ko igomba kuzamura uyu mubare ukiri muto w'abacukuzi b'abagore bakagera kuri mirongo itatu ku ijana kuko no mu zindi nzego iyi mirongo itatu ku ijana yubahirizwa cyakora umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere ushinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwana imena evode avuga ko mu rwanda nta hohoterwa rikorerwa abagore bari muri uyu mwuga w'ubucukuzi mu rwanda nta kibazo cy'umwihariko nzi ngo hari ihohoterwa riba kubera abantu bagore bari gucukura amabuye y'agaciro ntacyo turumva ariko ntibivuze ngo hari itakwiye kunozwa kuko hari nk'ahabera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga haba ingeso mbi z'ubusinzi uburaya ibyo ni ibintu rero biba bigomba ku gucika tugashaka umuti kugira ngo ibyo bintu biveho ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari birasabwa gukora iyo bwabaga abagore bakarindwa imitwe yitwaje intwaro ibabuza kwinjira mu bikorwa by'ubucukuzi ndetse no gufasha umugore akareka kuba mu bakora imirimo yo hasi ahubwo nawe akaba yaba umukoresha mu rwanda abagore bagerageje kuba ba rwiyemezamirimo muri iyi mirimo y'ubucukuzi bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo kubona inguzanyo natwe ikintu dusaba leta nk'ubu nka ba rwiyemezamirimo b'abadamu ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo ni ukuvuga ngo ushaka n'ingwate kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka ni ibintu bitoroshye ariko hari ibigo byorohereza abadamu bikorera ku giti cyabo cyangwa abahinzi borozi tukaba dusaba leta y'u rwanda ko natwe yadufasha ikatwinjiza muri iyo sisiteme natwe tugahabwa inguzanyo bitatugoye mu bihugu bigize uyu muryango ukora cumi na bibiri ku ikubitiro iyi gahunda yo gufasha abagore kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yatangijwe ku bihugu bitanu bikigaragaramo imitwe yitwaje intwaro aribyo repubulika iharanira demokarasi ya kongo burundi santara afurika u rwanda na kongo intumwa z'ibi bihugu ni nazo ziri mu nama i kigali igamije kureba uko iki kibazo cyarandurwa burundu maze abagore bagakora umwuga w'ubucukuzi bidegembya nk'uko abagabo babikora asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda dusubire mu burundi uburongoye iperereza imuyinga ari kumwe n'icyariho cy'umushikirizwamanza wa parke bifashishije igipolisi mu gusaka ibirwanisho urugo rw'umumenyeshamakuru wa bonesha fm i muyinga mu gihe uwo mumenyeshamakuru emmanuel ndayishimiye abona ko ari iterabwoba ariko aragirirwa uwurongoye iperereza i muyinga amusaba kurema akanamenyesha ko byabaye ngombwa ko bamusaka kugira n'ababanyi biwe batanze inkuru bareme ntibahahamuke inkuru ya jean bosco ndarurinze mu gitondo mu gaturuturuku wa kabiri emmanuel ndayishimiye umumenyeshamakuru wabonesha fm imuyinga avuga ko yasanze abapolisi barenga icumi bakikuje inyubakwa abamwo amaze kuvyuka yababajeje nabo baramubwira ico baje gukora n'ababatumye arabaza ati none babagiye ko mu gihugu gikorwa ikiyi bati urakimenya utwara dokimentasiyo yagiraze hanyuma akikumenyesha barindira bari banabujije n'umunyezamu ngo ntambarire yuko ariho bari dokimentasiyo twa dokimentasiyo yaciyaza ari kumwe n'icyariho cy'umushyikirizamanza wa repubulika mu ntara ya muyinga baza atamutahe atamanda bazanye icyariho cy'umushyikirizamanza yanyeretse impapuro z'akazi zimuranga bati tuje gusaka ni none muje gusaka iki bati tuje gusaka ibigwanisho icyo nakoze nacyo ndababwira nti jewe nimwinjira na mwebwe ntabasufye abinjira kumusaka ndabasaka ndaraba ko ataco bitwaje mu nzu yanje barinjira mu byumba byose barambaza ibikoresho by'akazi byo kumenyesha amakuru ndabereka muri iryo sakwa ry'ibigwanisho uwo mumenyeshamakuru avuga ko yatewe amakenga n'umwe mu bapolisi yinjiye mu basaka kandi batari bamwumvikanye ko na cyane cyane ko atabanje gusakwa nk'abandi ibyo yoba yinjiranye emmanuel ndayishimiye ariko agashima ko bamwubahirije baramusohora nk'uko yari yabibasabye mu gihe abamenyeshamakuru batari bake bamaze guhunga igihugu uwo mumenyeshamakuru wabonesha fm abona ko ari iterabwoba ribandanya ku bandi bamenyeshamakuru batarahunga nta ndwi zitatu ziheze mukuru w'iwanjye bateye amabuye mu ijoro njyewe ndi muhira mu ijoro n'umuryango wanjye batera amabuye iminota irenga mirongo itatu ndabimenyesha n'abarongoye igipolisi mu ntara ya muyinga amabuye aravuga umuryango turatekewe n'ubwoba none ibi bije byunyura biragaragara ko muri ino minsi amenshi makuru baturaba ribi kuko batadukeneye baba bakeneye yuko ntajewe mu ngamu bandi nivyo mbona bati ntitubashaka ntitubashaka twarabiberetse nimugende mutuvireho jewe ku bwanje nivyo mbona ko yoba ariyo ntumbero jewe saba yuko izo nzego harimwo abahaye bantera ubwoba yuko boza bakiyumvira yuko bakabona yuko ndi umunyenegihugu imbere yuko ndi umumenyesha makuru bakaza bakankingira muzima bwanje bakingiye umutekano wanje kuri ibyo bishyikirizwa n'uwo mumenyeshamakuru twashyitse kuri parike ya muyinga twakigwa n'icyariho cy'umushikirizamanza tumubajije iby'uwo mumenyeshamakuru yatubwiye ko twobibaza umushikirizamanza twaciye turondera ernest nduwimana umushikirizamanza mukuru wa parike ya muyinga uwo nawe aca tumenyesha ko amaze iminsi ku musego ko atacu abizi ko niko kurondera uwutwara iperereza mu ntara ya muyinga yari mu bakoze ico gikorwa co gusaka uwo nawe yabwiye ijwi rya amerika ko bakoreye ku nkuru bahawe na bamwe mu babanyi b'uwo mumenyeshamakuru zivuga ko hari ibintu bitemewe n'amategeko yoba atunze mu nzu iwe kandi ko bararanye amakenga ku bantu yaraje batamenyereye abo nabo bakaba bari abashyitsi b'uwo mumenyeshamakuru emmanuel ndayishimiye urongoye iperereza mu ntara ya muyinga akavuga ko byabaye ngombwa ko bikora ku bajejwe ubutungane babifitiye uburenganzira kugira babafashe gusaka gutyo amakenga y'abo batanze inkuru ashobore guhera ntibahave bahahamuka mu gihe uwo mumenyeshamakuru ashikiriza amakenga ku mutekano wiwe urongoye iperereza amusaba ko yorema imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iyi ni porogaramu ya radiyo ijwi rya amerika tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu ku iradiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara ni ikintu leta zunze ubumwe za amerika zishimikiye ko cyane umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika african growth and opportunity act mu mfunyapfunyo agowa akaba ari wo mugambi mukuru ku byerekeye ubudandaji n'akarere ka afurika abategetsi ba leta abaserukira abikorera ku giti cyabo n'abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu karere ka afurika na leta zunze ubumwe za amerika bazokoranira ku mugwa mukuru w'igihugu ca gabon libreville muri iyi ndwi kugira baganire ukugena umugambi wa agowa muri iki gihe umaze imyaka cumi n'itanu ushobora guha akaryo abanyagihugu bo muri afurika ku bijanye n'ubudandaji n'imitahe muri iki gihe no muri kazoza ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri afurika no muri leta zunze ubumwe za amerika ko uruja n'uruza mu vy'ubudandaji atantambamyi no kwongereza imitahe yo mu mahanga ari ibintu nkenerwa kugira bitume haba iterambere mu vy'ubutunzi no kugabanya ubukene kongere ya amerika yemeje itegeko ryashizeho umugambi wa agowa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri umugambi watumye ibidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka afurika byinjira ku masoko ya amerika bidatanze amatagisi umugambi wa agowa warashoboye gufasha ibihugu vyemerewe muri uwo mugambi kuwukuramwo inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri leta zunze ubumwe za amerika uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya afurika vyashoreye muri leta zunze ubumwe za amerika hisunzwe umugambi wa agowa vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana ane z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'inshuro amajana abiri na mirongo itanu ku ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ukwiyongera kw'amahinguriro atari y'ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku bihumbi amajana atatu mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa agowa akamaro k'umugambi wa agowa byatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri kongere ya amerika muri iri ci kongere ya amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo c'imyaka cumi ivyo vyerekana ukwiyemeza kwa amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika no ku vyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka afurika itegeko rishasha rya agowa ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka afurika inama yo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu izoha akaryo ko guhimbaza gusubira kongereza ikiringo c'umugambi wa agowa kubona ivy'uwo mugambi waranguye mu kiringo c'imyaka cumi n'itanu irangiye kwihweza ibizorangurwa mu kiringo c'imyaka cumi yimirije no kuganira kuri kazoza k'ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse
igihugu ca Turkiya ku munsi wa kabiri caragiraniye amasezerano n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurwaniriza hamwe bakoresheje indege wa mugwi w'iterabwoba Islamic States ayo masezerano nayo azoja mu ngiro mu minsi iza yukiya amono asubikira ishami ry'ishirampuzamakungu onu rijeje gucungera iby'ibigwanisho ronyanganda yamejeje ko muri ku munsi mu munsi wa kabiri ko yumva aremye ko muri iki gihe umurwa arongoye ufise ububasha bukwiye bwo kumenya ko irani ibandanya umugambi wo gukora ibirwanisho ronyanganda kurusha mu myaka icumi iheze igihugu cy'ubufaransa kiragiriza ibikorwa by'iterabwoba ayubu el kazani uyu nawe ni wa muhungu yagerageza ku munsi wa gatanu kurasa abantu bari mu igari moshi yari ivuye mu gisagara cya amsterdam hari muri oranje igana i Paris mu bufaransa inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yaragabishije perezida wa sudani yo mu manuko salva kiir ko mu gihe atosinya amasezerano ku munsi wa gatatu nk'uko yabyemeye ko iyo nama izoje ifata ibihano byihuta joy ogu umunyanigeriya arongoye iyo nama muri uku kwezi k'umunani yavuze ati bitegerezwa gusinywa atagisabwe
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na jewe oriyane itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na alphonse ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyine turaza kubashikiriza amakuru n'ibindi biganiro vy'iradijwi rya amerika mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo jwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ndabaramukije ndabaha ikaze muri iki kiganiro aha turi ni i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanjye aloise bigirimana uyu rero ni wa mwanya waca ikiganiro muri isanga ikiganiro mutegurirwa mukongera mukashyikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika muri iki kiganiro turaza guca ijya n'ino ku bijyanye n'iterambere ariko cyane cyane dushimikire ku iterambere ry'urwaruka mwakoze rero mwese mwahisemo kutwumviriza nta mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na zitanu ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu tugiye guca icyo kibazo cy'urwaruka ijya n'ino turabe urwo rwaruka ingene rungana ibyo rukora mu ncamake ingene byifashe ibijyanye n'iterambere ry'urwaruka mu burundi umutumire dufise muri iki kiganiro ni emmanuel mfaye kurera emmanuel turabaramukije muratwumva ikiganiro cyanyu kiraryoshye murakoze uwo mutumire rero emmanuel mfaye kurera ni umuhinga mu by'imigambi y'iterambere akongera akaba arongoye ishyirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo i burundi nibaza emmanuel ko ntihenze nimba hari icyo mwokongera ko ku mwidondoro wanyu mwakivuga umwanya n'uwanyu murakoze nitwa emmanuel mpayikorera nahora mba muri amerika nari maze imyaka cumi n'icyenda namaze imyaka cumi n'itanu nkora mu ishyirahamwe rifasha abatishoboye kugira ngo bikorere utwabo igenzura rye rikaba riri Arlington Virginia hanyuma nashimye gutaha kugira ngo ndabe ingene ntushobora gufasha igihugu cy'amavukiro cyane cyane mu byerekeye abo baba bifuza gukora utwabo kugira ngo bashobore gukora akazi kabo bikoreye bonyine hanyuma nashyitse nshinga ishyirahamwe ryitwa apevede mu mfunyapfunyo navuga yuko ari ishyirahamwe ryo gufasha abashaka kwiga ingene bo kwikorera utwabo hanyuma tukaba turiko turarondera imfashanyo kugira ngo abo duhejeje kwigisha ingene bashobora kwikorera utwabo dushobore kubaha imfashanyo yo gushobora gutangura umugambi wabo ariko iyo mfashanyo ntiraboneka ariko tuguma tuyirondera kandi tubizi igihe izoboneka
murakoze iki kiganiro turi ko twibanda ku bijyanye n'iterambere ry'urwaruka mbega hari ibiharuro mwoba muzi ku gitigiri cy'urwaruka mu burundi urwaruka mu burundi rungana gute tugereranije n'abarundi bose uko bangana
kuri icyo kibazo sinavuga neza uko bangana ariko dufatiye kuri rusansuma yabaye ibihumbi bibiri n'umunani hanyuma tukaraba n'izindi nagira mvuge bwa buhinga ngurukanabumenyi barashobora gutegura bakavuga bati ko urwaruka rwangana mu bihumbi bibiri n'umunani mu bihumbi bibiri cumi na gatanu rungana gutya sinzi ingene no kivuga mu kirundi ikintu bita projects ni ukuvuga aho mperuka ku gushakashakira mu buhinga ngurukanabumenyi nasanze aba gwaruka ari mirongo itandatu na batanu ku ijana ku bantu ijana ry'abarundi mirongo itandatu na batanu ni urwaruka ruri munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu no muri ibihumbi bibiri n'umunani nibyo bari batoye muri rusansuma ya bose aho umuntu agize iyo porojegisiyo abantu b'abarundi baba bateye ku miliyoni icumi n'ibice umunani ni ukuvuga urwaruka mirongo itandatu na batanu ku ijana ruba ari miliyoni indwi n'ibihumbi ijana na cumi na bitatu aho rero abava ku myaka mirongo ibiri n'itanu gushyira ku mirongo itandatu n'itanu ruba ari miliyoni zitatu n'inusu n'igice hanyuma abarengeje imyaka mirongo ibiri n'itanu abakukuruke abasaza ni ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu n'icyenda gusa murumva yuko rwaruka niko rwinshi niko rugize umugwi mukuru uri mu burundi ariko aho nagejeje ku myaka mirongo ibiri n'itanu kuko niko ibyo bice babiharuye sinzi ko kuva mirongo ibiri n'itanu gushaka ku mirongo itatu n'itanu two bitugwaruka ariko muri ibyo bice babishe abantu bakuze babishe abantu bakuze bashobora kuba bakora akazi ariko no muri abo hashobora kuba harimo abadafite akazi
none urwo rwaruka ko twumva ari rwinshi mwaba muzi ibiharuro by'urwaruka ruri mu buzimbe urwaruka rukora mu gihugu rungana iki
biragoye kuko turafite ibiro bikuru bijejwe guharura abantu no guharura ibintu biri mu burundi ariko icyo giharuro ntibaragishyika nka neza na neza ariko umuntu yitegereje akaraba neza bwa mbere na mbere harwaruka rwize amashuri n'ururi mu mashuri hakaba n'urundi rwaruka ruba mu misozi mu mihana byogora kumenya neza na neza urwaruka rufise akazi n'urudafise akazi ariko icyo nzi cyo icyo nkunda kumbona nicyo n'abantu bakunda kuvuga urwaruka ruraheza ishuri ntiruronka akazi uko kera twiga twibaza yuko ari leta ikiduha akazi ariko ariko ubu nibaza yuko urwaruka bariko bararwigisha yuko uwo kwiga baca bagwigisha n'ingene rwoheza rukazoca rwikorera akazi uko leta iruzuye yararonsa abakozi bakwiye abana bize bahejeje amashuri bazotegerezwa guca barondera icyo bokora kugira ngo bashobore kwitunga urwaruka nabwo ruba mu misozi rubana n'ababyeyi rurafasha ababyeyi kurima hamwe amasi yarahaze ahandi haracariho ubwo ose ntushobora kuvuga ikitigiri nicyo gituma n'ibyo biro bikuru bijejwe guharura abantu no guharura ibintu biri mu gihugu bidashobora kubitora neza kuko ntawo bakwira bose mu gihugu cyose muri umuhinga mu by'imigambi y'iterambere kandi mukaba murongoye n'ishyirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo none rwo rwaruka mu bikorwa byanyu mwebwe mwaruteguriye iki
ubwa mbere na mbere twateguriye ingene umuntu yashobora kwifata akiyumvira icyo yokora kugira ngo ashobore kwitunga yongere ateze imbere igihugu turamaze gutangura kwigisha urwaruka rushika nka mirongo itandatu na batatu kugira ngo bashobore bwa mbere na mbere kwiga ikigwa cyitwa entrepreneuria hanyuma tukaba tubigisha n'ingene bashobora ku mu gihe batanguye umugambi wabo ingene bashobora kuwutunganya neza kugira ngo ubungukire bongere bashobore guha akazi abandi mu gihe bashoboye gutera imbere ibyo nibyo niyo ntambwe duteye ko ariko nk'uko nabivuze kare nari navuze yuko turi ko turarondera ingene tworonka imfashanyo zivuye mu bagira neza cyane cyane usaid cyane cyane hariho n'indi shyirahamwe ryitwa us african development foundation turi ko turagerageza tuzogerageza n'ahandi no mu yandi mashyirahamwe y'uburaya cyangwa iyo yo muri afurika tuzogerageza no mu barundi turasabe abo babishoboye basume bafasha ab'iwabo muri urwo rwaruka babaha umutahe bashobore kwikorera utwabo twifuza yuko umuntu yo yoronka iyo mfashanyo cyangwa ingurane iyo ari umuntu yabanje guheza akiga neza kugira ngo azabitunganye neza kugira ngo niyunguka azabiyungukiye igihugu kandi azoba aha akazi urundi rwaruka kugira ngo umufashe gutera imbere
urakoze mutumire wacu turafise umunywanyi ariko yifuza yuko tumuha akanya turakugaruka ko ku bindi bibazo kumbure biva mu banywanyi cyangwa mu ntererano daniel manirakiza turamufise ku murongo wa, wa telefone daniel muratwumva yego ndabumva mutubwire ibyo mukora cyangwa mutwidondore ko imbere y'uko mugira icyo mushikirije
je nitwa daniyeli manirakiza nkaba ndongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka ahenshi benshi arabashomeri nk'ibice mirongo icyenda ku ijana iri shyirahamwe iri shyirahamwe ryagiyeho tumaze kubona ikibazo kiri mu burundi ugasanga ugwaruka rurangiza amashuri ariko ugasanga nta kintu na kimwe leta ishoboye gushyira mu ngiro kugira ngo ugwaruka rurangiza amashuri rushobore kuronka icyo rukora tuvuga tuti rero reka tujye hamwe kugira ngo dushobore guhimiriza duhimirize leta tugira n'ibyo tuyisaba kubera aha mu burundi nta hantu na hamwe nta minisiteri n'imwe irimo ikibazo cyerekana yuko bagwanya ubushomeri ko nk'ubushirangaji dufise bw'akazi atari ubuhonyene nabubonye mbagi bahinduye gatoya basize ko yuko ari ubushirangaji bw'akazi n'ukurondera akazi ubu ni ikintu twoshima ariko ahandi ho ntibyahoraho ubu rero nibyo twavuze tuti reka tuze turabivuga nibyo twavuze muri salo purampuruwa ya mbere na salo la deziyeme salo purampuruwa yabereye i bujumbura n'iyindi rezataje na dorampuruwa yabereye mu ntuze ngozi kugira ngo dushobore rero gusaba icyo leta yoshobora gufasha ko twasanze mu bantu mu bantu ijana barangiza amashuri umuntu aronka akazi muri leta ari umwe ku ijana dusanga tuti none abo bandi abo bandi mirongo icyenda n'icyenda bashabaje hehe dusanga mu bantu cumi barangije amashuri tugasanga muri abo cumi nk'abantu bo bize ayo mashuri bita ay'inderabigisha hariyo biga imyaka ibiri imyaka ibiri imbere inyuma y'uw'icumi abo bo ubu leta nta kazi kibaha ni ukuvuga abo bantu bose bari kubarangiza amashuri bo baduca bajya tuvuga tuti reka dusemerere dusabe leta yuko abo nabo yo bahigira ukundi kuntu ibigisha ibindi bintu bokora kugira ngo nabo baronke ikintu bashobora gukora kuko ubonye abo benshi barihebuye hanyuma umushyiranganje yavuze yuko ngo atakazi kakiboneka ngo ubunye ngo nakaboneka ngo basubiriza abapfuye umugabo bapfa nta bantu babamenya ko bapfuye abo basubirizwa nimba ari umwe nta kibazo kihaba usanga ari ka mwana wa mama ugasanga bafashe umuntu baramutoye mugata kibazo ugasanga nk'umwana amaze imyaka ko twasanze ubushomeri mu burundi umuntu ashaka twasanze mwayene ni imyaka itanu n'amezi abiri mugasanga hari ubundi amaze imyaka itanu cagagura cagagura amaze amezi abiri agacaronka akazi hariho ubundi ashomereye imyaka itanu tuvuga tuti rero reka dusabe akarengane kumbureka have kuko dusanga cyose kiba ikindi kibazo giteye ubwoba rero nibyo twagiyeho kugira ngo twungurane ubwenge kandi n'ugwaruka nago no guharuka nabwo tuvuga tuti ubu nta ubu ni ukumenya yuko atabuzi bukihari ni ukumenya yuko ubu uri udafise utize mu mutwe ukiga iti ukiga ari ukubera utisha ejo ntihakorwa ikibazo wewe ntacyo uzotora rero ni ukubwira tubakangurire nabo bige bamenye yuko imbere atari heza hama tugasaba leta tuti burya rero iyo akazi ntakahari ariko hari hakenewe yuko ugwaruka ruja hamwe mwe mukarufasha mu migambi yabwo mukabafasha nk'ubu urabona mu mabanki basaba icyo bita fodo garanti murakoze urabona ntibikunda yuko ego murakoze reka turondere yuko tuha umwanya abandi reka tugaruke ku mutumire wacu eh, manuel mfayikurera daniel manirakiza avuze ati aranezerwa nuko ubushikiranganji bwashize ko ubushikiranganji bw'akazi ngo nukurondera akazi mbe mwebwe muri iryo shirahamwe ryanyu hari ico mukorana n'ubushikiranganji ku bijanye n'ico kibazo c'ugwaruka oya twebwe ishirahamwe ryacu ryitwa apvd association burundaise pour la promotion du volontariat pour le développement mu kinofinofi nta na kimwe ni dukorana na leta ni ni ishirahamwe ry'abikorera twabo ritegamiye leta ry'abanywanyi twagiye hamwe kugira ngo twiyumvire icyo twokora kugira ngo tugwize abikorera utwabo mu burundi ariko ikintu kimwe eh, numvise daniel manirakiza aheje gushikiriza ni uko wewe afise ibiharuro bitomoye hanyuma akavuga ngo leta ngo ntacyo ifasha kugira ngo ubwo rwaruka ngo rushobore ku- kuronka akazi nagira namubwire yuko ku isi yose jewe nahora mba muri amerika ku isi yose si leta irondera akazi abantu ni abantu barondera akazi cyane cyane mu bikorera utwabo mu gihe mu burundi abikorera utwabo ibyo bita secteur prive mu gifaransa itarakomera ngo ishobore guf- guha akazi abo banyeshuri bose baheze amashuri aka- ubushomeri buzobandanya leta irarondera abakozi bayikwiye bakora ubuzi bwa leta hanyuma abasigaye bose bagaca baja gu- guhabwa akazi n'abo bikorera utwabo rero iki ingorane yabaye mu burundi kuva twikukira twamye twiga twi- kugira ngo turonke akazi ka leta nta muntu yiyumvira ati reka nige ninaheza nija kwikorera utwanje hanyuma ntere imbere maze gutera imbere meze nk'akazi abandi baze ku- gukora muri mu ihinguriro ryanje canke mu mu rudandazwa rwanje canke mu burimyi bwanje iyo rero niyo ngorane iri mu burundi si leta leta ntishobora ku isi yose si si uburundi gusa shaka murabe n'ibihugu byose bya afurika no hiyo nyine muri etazi muba si leta itanga akazi ku bahejeje amashuri abahejeje amashuri baraheza bakajya gusaba akazi mu bikorera utwabo leta ikeneye abakozi iraheza ika- igatoramwo abo ish- ishobora gu- guto- gu- gusubiriza ivyo na- nk'uko yabivuze leta nini irabigira ariko kubera yuko abakozi ba leta hari igitigiri badashobora kurenza mbere ubuho mbere leta yaranga yarahaye akazi benshi rwose ugwaruka kuko bubatse amashuri menshi ayo mashuri menshi ngo yuba- arengeye ayubatswe mu myaka mirongo ine muri iyi myaka cumi hubatswe amashuri arengeye ayubatswe mu myaka mirongo ine twari tumaze twikukira urumva barahaye akazi benshi ariko ntibashobora guha akazi bose cyane cyane nk'ubu abana biga ari bose mbere uhoho hagiyemwo na n'ibyo bita i- i- ishuri shingiro ekore fondamentale bazoba na benshi gusumba abahetse amashuri ariko ico n- nifuza gushikiriza ni uko nifuza ko abarundi bose bamenya ni uko kugira ngo ubushomeri buve mu gwaruka ni uko abikorera tw'abazuba benshi bamaze kuba benshi akaba aribo baha akazi ubwo gwaruka murakoze
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
turafise murakoze turafise undi munywanyi ku murongo wa telefone karavere pe muratwumva
ego ndabumva ni mushikirize icyumviro cyanyu ego ku mazina yanjye nitwa karaberi ntakiruta imana yego nkaba mva muri mu ntara ya rumonge mu komine ya muhuta mhm bandanye
kuri ibyo rero jewe ndabibona mu mice ibiri iyo mice ibiri ni iyi hariho bijanye no kubura akazi ibindi naho nza kubivuga mu bijanye no kubandanya ivyigwa ucagagure ucagagure ego ku bintu bijyanye no kubura akazi birumvikana kandi leta nti- ntishobora kwakira abantu bose bahejeje aka- bahejeje amashuri ngo ibashire muri leta ikintu rero kibuze mu burundi nico bita leadership uburongozi bwiza sinumva ukuntu dufise abategetsi abagwizatunga ubona amazu yabo ariko aduga umwanya n'umwanya ariko batiyumvira ku- gusinga ikintu c'akamaro cofasha urwaruka ruhejeje amashuri nibafate muri ubwo buryo bafise ubu yari yari yateguye kubaka inzu zitatu gafate nk'umuyaridi umwe awutereka ahantu afasha aba banyeshuri bahejeje batagira akazi ko musa yomera neza mu gihugu nta leta nta leta n'imwe ishobora guha akazi abantu bose bahejeje amashuri ikintu gihari ni uko boshinga ayo ma entreprise ayo makampani yofasha aba banyeshuri vuga nk'akarorero ubu ntabwo umwaka ugira kabiri nicaye imuhira Nahe- nahejeje amashuri mu bijanye na no kwakira ingenzi muri icyo gihe twari abanyeshuri mirongo inani n'indwi muri bo leta yara- barakoze giseta bamwe bamwe barashobora kuyitora n'abayitoye kandi ariko nicyo gisata cya mbere gishasha cyari cyuguruwe na leta twarahejeje none ubu twicaye imuhira mu mahoteli huzuye abantu batize batize hoteleri turizime leta igifite igishinga iryo icyo gisata batubwira yuko ifise imigambi yuko ishaka gukoresha abantu bavyigiye ngabo kugeza ubu mwotigaye nta n'umwe nta n'umwe araronka akazi muri ayo mahoteli ariko umutumire Kandi umu- bari umu- bahari.
umutumire wacu yavuze yuko namwe mukwiye kugerageza ingene mwoza murakora ubuzi bwanyu muka mugakereya canke mugatanguza ubuzi bwanyu
yego barabi- twarabitanguye ababitanguye barabitanguye ikindi naco ni ikijanye no kugi- no guheza hari abahejeje nk'ubujempeje twarahejeje egizeta narayitoye n'amanota ashimishije mugabo cari igisata gishasha ariko nta kintu leta iri kudufasha kugira ngo abashobora kubandanya amashure bayabandanye twatoye abashikana mirongo irindwi n'atatu nibo leta yaronse mu makaminuza atandukanye abari abo- abari munsi ya mirongo irindwi n'atatu bose ubu bicaye muhira nta kintu kizimye kubategurira bazokora mu ikazori none bo bazobaho gute kuri murakoze ivyo rero nasaba kandi Mhm.
leta ni- nidufashe nk'umubyeyi nk'uko yari yasinze ico gisata ababandanya amashuri bayabandanye abakora ubuzi babukore ariko natwe nyene uruhara rwacu abanyeshuri canke ababaheza tubone nyene kugura ko leta nta buzifise ko kuduha twese ngo dukwirwe ariko abashobora kubandanya bibandanije nk'ubu nicaye muhira imyaka ibiri igiye kuba ibiri nabaye uwa mbere mwicaye muri examen d'etat n'amanota arenga mirongo umunani kw'ijana nicaye muhira mugabo nta kintu leta iri gukora none abo bahinga bazoza muri ico gisata bazoza bavuye ko n'abatwi twari twayibandanije turi muhira
alo alo mwaramutse nyakubahwa muvugizi mwaramutse neza muri bande jewe nitwa kabara nkuru nkaba ndi umumenyesha amakuru ok nayo no gufasha ikiga kabara nkuru umugenzi jewe nashaka kugutumira mu kiganiro ca hirya yejo ni iganiro cyerekeye ikiga sha muzotuyagira ivyerekeye inyifato y'urwaruka rwanyu mu bihe vy'amatora ok numva ari byiza cyane none washobora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga ego ni batatu hari igiti mu jisho aha hari kibi n'akanwa Mm.
hakaba n'akansi uraheba
narega mugenzi ko numva umenga abo batatu bose bari muri rwa runani rutugwanya abo ntibizohava bigorana hagorana ibiki wowe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo hari ibindi mugenzi jewe numva ico kiganiro cyo hava gihengamira ku ruhande ngira buhanuza abagenzi abo kumva ico babivugako ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora wewe uraza gusa nzobimenya kabara nkuru jewe nayo nashimye ko noza mu kiganiro mugabo urantunga aba batumira ari abo urambabarira nzoza hanyuma urakoze
ee ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu sinzoca mvuga ko yasekutse
sigaho sigaho kabara nkurusha uko siko bigenda amategeko y'umwuga ategekanya ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama niryo teka rya twebwe abamenyeshamakuru ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
twibutse abanywanyi bacu yuko turi ko twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda mu burundi na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu iyi rero ni radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni murisanga tugaruke ku mutumire wacu emmanuel mfayokurera uyu mu uyu muntu avuze amenyesheje yuko abanyepolitike ngo badashinga amashyirahamwe ngo bararonka ngo amafaranga ngo ariko ntibiyumvira gushinga amashyirahamwe iki cyumvira avuze hari icyo mwogishigikira ko cyangwa mwokivuga ko
icyo cyiyumviro cyo ntukivuga ko ni uko iyo umuntu yikorera utwiwe niwe yitorera icyo abona kizomwungukira nta muntu ategerezwa gu- a- a- ashobora gutegeka umuntu yikorera utwi a- agomba kwikorera utwiwe at- bitari mu migambi ya leta ngo amubwire ngo ngo shi- kora iki ngo kora iki ngo shinga ihinguriro ngo canke ngo ubake inzu urumva ngewe uko ndabibona ni uko ari umunyepolitike ari uwikorera utwiwe ari uwirimira niwe yitorera ati jewe icyo mbona kizonyungura ni iki urumva ubu- uyu munyeshure ndamwumva ndamutegera yuko eh, cyane cyane ko yaraciye n'ubwenge mu ishuri yifuza yuko yoronka akazi kandi birumvikana umuntu wese yovyifuza ariko nagomba kuvuga yuko nta gutishavu ku banyepolitike nta gutishavu ku bikorera utwabo nta gutishavu ku bi- ku- ku barima umwe wese akora icyo abona kizomwungukira mugabo icyo nashaka kumwunganira ni uko abarundi twohindura ingendo tukaraba mu- mu- muko guteza imbere ukwikorera utwacu tukaraba ubutsi bwoshobora guha tukaraba ibyo twokora byoshobora guha ubutsi abo badafite ubutsi mu burundi cyane cyane ubwo kwaruka nibaza yuko ari ingendo nshasha mu irya shahamwe ryacu navuga ryitwa apvd turafise umugambi wo kwigisha abarundi guhindura ingene biyumvira usanga abarundi iyo bavuye ku kazi ku mugoroba bahurira ahantu ku- kwikiza akanyota canke mm, ba- bariko baraganira baganire ivyo bokora kugira ngo bateze imbere igihugu baganire ivyo bokora kugira biteze imbere cane cane ingorane iri mu burundi ni uko usanga abantu badakorera hamwe umuntu ashobora kuba afite amafaranga arashobora kuba afite amafaranga ariko ntashobora gushinga ihinguriro wenyine atagiye hamwe n'abandi twifuza yuko abarundi twoza turabigisha buke buke kugira ngo barabe ingene bo- bokwizerana bashobore gukorera hamwe nicyo gituma mu burundi usa- usanga umuntu atanguye agakiyosike uca usanga abandi bose batanguye agakiyosike umuntu atanguye kotsa inyama abandi bose baca botsa inyama umuntu atagize akabare ugasanga iruhande nyine hari ubundi bubare gutyo aho kujya hamwe ngo bagire ikintu cy'ingirakamaro kininiya coha akazi benshi uca usanga umwe wese ari utuntu twanje icyo umugambi w'iryo shyirahamwe turawufise ikindi nashaka kubwira abanyagihugu ni uko igihugu gitera imbere iyo abantu bakibamwo bifuza gutera imbere igihugu gitera imbere mu gihe umwe umwe wese ateye imbere hanyuma agatanga ikori igihugu kikaronka amafaranga akwiye yo gushobora kubaka amabarabara kubaka ibitaro kubaka ibintu bya rusange hari abantu benshi mu burundi bacibaza yuko ari leta izobazanira iterambere hariho abantu benshi mu burundi bibaza yuko hari imana izokoroka iva mu ijuru cyangwa izokoroka iva muri leta umuntu wese ategerezwa kwigwana ko agakora kabiri icuya hanyuma ateye imbere agatanga ikori hanyuma abantu benshi baba bamaze gutanga ikori leta ikaronka amafaranga menshi n'iki isubira igakora ivyo bintu bya rusange
Kuri mi- niho yoshobora no kugira ayandi yindi migambi y'ingirakamaro yoshobora ku ibyo bita projet ahotentasite domaine d'oeuvre ni ukuvuga ibi- ibikorwa bikoresha abantu benshi nabibonye mu burundi barabitanguye hari ahantu basigaye bashira amabuye mu ibarabara ugasanga hakora abakozi benshi rwose nk'ivyo rero nivyo vyo gu- vyo gu- vyo gu- vyo gutanguza ubuzi bwinshi mu gihugu nibaza yuko ikindi kintu nokongera ko ni uko sinzi uwavuze ngo imbere ngo imbere si heza imbere ni heza kuko mu burundi turafise ubu- ubutare bwa nikera nibaza yuko buduha akazi urwaruka rwinshi imbere ni heza Mm. murakoze reka dusubire kuri telefone ku mirongo yacu ya telefone turabona uwundi munywanyi yifuza kugira icyo ashikirije ejene muratwumva
ego turabumva cyane turabumvira ngaho ku gihugu cya amerika ndetse ndaramukije n'abo batumire mwatumiye Mhm.
ego hama nanjye ikibazo nagomba ndamubaze cya mbere ni uko njyewe ndabona neza yuko hamwe turabye ugaruka ubushomeri rufite mbega nta kuntu wozaja muri leta hama ukadodora canke ukaraba ukuntu mwokorana na leta kugira ngo bifashe na cane cane ukungene ugaruka gushobora kwiteza imbere hama ikigira kabiri na twebwe ugwaruka turakwiye kuraba ego leta leta ni leta kandi urwaruka ruhari nabwo ni rwinshi abamara bataronka akazi ni benshi ariko leta nawe urabona ko ataka akazi nta bugiye uronka ikwiza bose rero nkavuga ati umuntu abona ko afise amafaranga amaze kuronka amafaranga naje hamwe n'ujya wundi mugenzi we yamaze kuronka amafaranga